turashimye komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva ata nkomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe ukwitwara imbere y'ubutungane kwa raila odinga yanka ibyavuye mu matora ya perezida muri kenya bikomeje kutavugwa ko rumwe numva ari uburenganzira bwe kutemera ko yatsinzwe cyane cyane ko itandukaniro ry'amajwi yabonye n'amajwi william ruto yabonye byo koko birashoboka ko haba harabaye amakosa ariko biranashoboka yuko nyine raila odinga yatsinzwe
dr joseph sebarenzi yahoze atwara inama nshingamateka y'u rwanda ubutungane bwa argentine busaba ko visi perezida wa repubulika ariwe madamu christina fernandez afungwa imyaka cumi n'ibiri ivyo yagirizwa muravyumva handi hato amerika nayo muri make isaba abanyagihugu bayo bari kiev ku murwa mukuru wa ukraine gukinjura kandi badatevye yikeka ko uburusiya buzohamijagura amabombe muri no misi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abasirikare bakorera mu mazi baturiye amato y'abarobyi b'abaganda amakuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu ku idonido yayo reka duhere aha muri amerika aho leta yasabye abanyagihugu bayo bari kiev ku murwa mukuru wa ukraine kuhahunga kandi bakihuta amerika ifise impungenge ko uburusiya bushobora kuharasa amabombe menshi muri no misi impungenge si za amerika gusa na ukraine irazifise thomas kamirindi vyifashe gute Ukraine izizihiza umunsi w'ubwigenge bwayo ejo kuwa gatatu. Leta ya President Volodymyr Zelensky ivuga ko yiteze ko Uburusiya buzarasa cyane umurwa mukuru Kiev. Si Ukraine yonyine gusa ariko ifite izo mpungenge izisangiye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo mu itangazo yashyize ahagaragara, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kiev ivuga ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ifite amakuru nyayo yemeza ko Uburusiya burimo butegura kurasa ibisasu byinshi ku bikorwa remezo bya gisivili n'inyubakwa za guverinoma ya Ukraine muri iyi minsi. Ambasada irasaba abanyamerika bose bari muri Ukraine kuvayo vuba vuba bidatinze bakoresheje uburyo bwabo bwite bwose bashoboye. Irabagira inama yo guhunga bakoresheje by'umwihariko inzira z'ubutaka. Naho leta ya Ukraine yabujije abaturage bayo gukora ibirori mu murwa mukuru ku munsi w'ubwigenge kugera ejo bundi kuwa kane kubera impungenge z'ibisasu bya misile by'Uburusiya.
thomas kamirindi intagondwa ziyitirira idini rya kisilama kuva mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka zarakajije ibitero mu buraruko bwa mozambique mwenzi wacu fidel niyongabo arabandanya ino nkuru ivyo bitero vyabereye mu ntara ya cabo delgado vyongereje igitigiri c'abavuye mu zabo ku rugero rw'abantu ibihumbi mirongo umunani vyongera bigeramira icivugo ca leta ko yatsinze umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bw'igihugu abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Mozambique baraguye akarere bagenzura mu bitero vyamaze ikiringo kirenga amezi abiri ibitero bishasha bakoze vyatanguye mu kwezi kwa gatandatu vyakurikiye ikiringo caranzwe n'umutekano ugereranye igihe umutegetsi mukuru w'igipolisi c'igihugu yari yatangaje ko urugamba rwo kurwanya iterabwoba rusa n'urwarangiye yamara si ko ibintu bimeze mu gihe abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu bongereje ibitero vyabo mu bice vy'amaja mu bumanuko bw'igihugu baraturiye amazu barica abasivile mu bice vya ankuwabe kiwure na mekufi intambara itari yabayemwo kuva itanguye muri mozambike mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibitero vya nyuma bitumye igitigiri c'abatahizawo muri rusangi mu ntara ya cabo delgado kigera ku bihumbi amajana icenda na mirongo itanu naho mozambike yaronse imfashanyo ya gisirikare yatanzwe n'inteko zarungitswe n'ibihugu bibanyi hamwe n'u rwanda abagwanya ubutegetsi ntibaratsindwa inteko zo mu mahanga zarungiswe mu ntara ya Cabo Delgado araheza umwaka hari nyuma y'uko intagondwa z'abayisilamu zifashe igisagara gikomeye ca Palma mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe
ubutungane mu makungu ubwa argentine busaba ko visi perezida wa repubulika ariwe madamu christina fernandez apfungwa imyaka cumi n'ibiri yagirizwa kurya ibiturire nk'uko muvyumva muri no nkuru ya mugenzi wacu thomas kamirindi mu myanzuro ye ya nyuma umushinjacyaha mukuru wa repubulika ya argentine diego luciani yabwiye urukiko ati ni ubwa mbere tubonye ruswa yo mu rwego rwo hejuru cyane bene aka kageni mu mateka y'iki gihugu luciani arega christina fernandez kuba ku isonga ry'agatsiko kahaye inshuti ze mu buryo bunyuranyije n'amategeko amasoko atabarika y'ibikorwa remezo birimo imihanda n'amateme yemeza ko fernandez yabikuyemo indonke itubutse nyamara n'ibyo bikorwa ntibyigeze birangira bihombya igihugu akayabo k'amadolari agera kuri miliyari imwe yamusabiye gufungwa imyaka cumi n'ibiri no gucibwa burundu mu matora ayo ari yo yose umutegarugori christina fernandez w'imyaka mirongo itandatu n'icyenda y'amavuko ni visi perezida wa repubulika kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mbere yaho yari yarabaye umukuru w'igihugu kuva mu bihumbi bibiri na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ahakana ibyaha byose aregwa urukiko rumaze imyaka itatu rumuburanisha we n'abandi bantu cumi na babiri ruteganya kumusomera urubanza rwe mu mpera z'uyu mwaka muri malaysia naho sentare nkuru y'ico gihugu yemeje icese yuko ivyaha n'ibihano vyashizwe ku wahoze ari umushikiranganji mukuru w'ico gihugu vyomugumako oriane itanga ishaka sentare ntahinyuzwa yatangaje ko igumijeho ivyaha vya ruswa hamwe n'igihano c'umunyororo w'imyaka cumi n'ibiri kuri najib razak yahoze ari umushikiranganji wa mbere ni nyuma yaho uwo razak yari yituye sentare isubiramwo imanza kuri uno munsi wa kabiri sentare yishuye ivuga ko ibirego najib razak yashikirije atashingiro bifise najib yari yagirijwe kurya ruswa y'imiliyoni icumi z'amadolari y'amanyamerika biciye mu biro vya src international iryo ryari bimwe mu biro bigize ikigo ca leta kijejwe iterambere muri malaysia uwo mushikiranganji nyene yari yashizeho akija ku butegetsi mu mwaka wa bibiri n'icenda uwo mutama w'imyaka mirongo itandatu n'icenda yahakanye ko ata kibi na kimwe yakoze
reka imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari tubanze dushimire bagenzi bacu badutegure bakaba baheje kudushikiriza amakuru agezeho irya nino ku isi ayo n'ayandi mushobora kumva ku ijwi amerika murasanga kandi kuri wezi tata kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com adresse ya facebook yacu youtube na instagram na twitter ni voa radiyo yacu tumire amategato hama duce tuja mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri dosiye ya haji haji yamenyekanye ku izina rya haji ariko izina ryiwe ni havugimana asayida akaba yahoze ari umutunzi akomeye mu gihugu cy'u rwanda anebagura cyane imikorere y'ihuriro ry'abikorera ibyabo mu rwanda umugwizatunga wo mu karere ka nyanza akavuga ko abikorera ibyabo batanga intererano mu ihuriro ryabo ariko bahura n'ibibazo iryo huriro rikigira sinda ibibazo riraba hirya imyidogo ya haji ije ikurikira camunara ry'imitungo yiwe iheruka gutezwa n'imitungo yari ifise agaciro kagera kuri miliyoni zigera ku majana atanu z'amafaranga y'u rwanda eric bagirubusa yadukurikiraniye ivyino dosiye izina kwa haji ukirivuga benshi bahita bumva ku muhanda wa kaburimbo mu karere ka nyanza hafi yo ku bigega mu majyepfo y'u rwanda hamamaye kubera ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibikomoka ku mata byose ni ukubera umugabo haji sayidi havugimana ubu kuri we no ku bandi kwa haji hahindutse amateka mbona ari amateka nyine ari ahantu nabaye ari ahantu nakoreye ari ahantu nahahiye ni nk'uko navuga ngo ngezaho nabaye nkiri umwana mba numva ari ibintu by'amateka nta kindi ibintu byarangiye biba byarangiye ugomba kwihangana intandaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hagiye yatsa inguzanyo muri imwe mu mabanki yo mu rwanda aho yacururizaga hatangamo ingwate yari yatse miliyoni ijana na mirongo itandatu n'eshanu z'amafaranga akeneye kwagura ibikorwa bye akubaka uruganda rw'amata urwo ni rwo rwamubereye nyirabayazana ntirwuzura bituma imitungo yabarizwaga muri miliyoni zisaga magana atanu nk'uko abyivugira bayiteza mu cyamunara mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika havuga imana asobanura ko nk'umunyamuryango mu rugaga rw'abikorera byamushegeshe kuba rudakurikirana ngo rumenye ibibazo byugarije abanyamuryango barwo biteye agahinda kuko ntabwo nabura kubivuga bakwiye kwisubiraho bagahinduka kuko hatabayemo guterana eh, ingabo mu bitugu ngo bafatane mu mugongo n'undi wundi utari jyewe ashobora kuzagira ikibazo nawe agatakara n'undi agatakara n'undi agatakara kandi wenda ntawe bitabaho ntabwo ari ukuvuga ngo wenda tubakeneye ibya mirenge ku ntenyo nubwo batagira n'icyo bampa ariko bakavuga bati komera nta n'umwe ujya umvugisha muri make ntawe ndabona umvugisha ati komera kuri bwana havugimana asanga urugaga rw'abikorera mu rwanda hari icyo rwagombye gukosora biciye mu buyobozi bwarwo psv ndayisaba ko ikwiye kumenya icyo ishinzwe ikareba abiyobora ubuzima babayemo urumva psf ifite n'ubuyobozi kandi ni ubuyobozi buhagarariye abanyamuryango ntabwo wakwibaza ngo umunyamuryango wagize ikibazo nk'umuyobozi ntanavuga ati ikibazo umunyamuryango wagize ni ikihe ngo anagikurikirane yagombye no kugikoramo raporo niba wenda n'abandi babibakorera simbizi ariko ku giti cyanjye nabonye psf nta kintu yigeze inkorera cyangwa ngo nyiteho uko mbibona mbona psf isa nk'aho itabaho aganira n'ijwi rya amerika bwana robert bapfakurera ukuriye urugaga rw'abikorera mu rwanda yavuze ko inshingano z'urugaga ari ugufasha abantu kugira ngo badahomba rukabubakira ubushobozi rukabafasha kubona amafaranga abadashobora kuyabona rukabakorera ubuvugizi bwana bapfakurera yavuze ko mu kigega cyabo hatabamo amafaranga ahagije ku buryo bajya bafasha uwahombye wese ko niyo babikora byaba ari ubushobozi buke butangana n'ubwo uwahombye aba yari afite yavuze ko bakorera ubuvugizi abafitanye ibibazo na za banki ku bireba hagi bapfakurera yavuze ko atigeze agana urugaga kandi ko igihe yarugana biteguye kumufasha ntabwo aratwegera ngo tuganire iyo umuntu aje akatwegera turamufasha kumugira inama dukora igishoboka cyose ari ukumugira inama ari no kuvugana n'iyo banka na cyane cyane mbere y'uko bamuteza turabafasha cyane mu bitekerezo tuba dufite n'abantu bari egisipati konsatanti badufasha kumva ibintu neza no kuba bagira abantu inama iyo byangiye gutora cyamunara biba ntagarura kuko banki iba yabitwaye icyo twongera gukora inyuma ni ukongera kumwubaka tumugira inama hari n'ibyo dukora bindi dushobora kumuhuza n'abandi bakaba bafatanyaho aho ukeneye amafaranga atari menshi nk'ayandi yari afite abagannye rero mwamugira izo nama twazimugira imitungo ya hagi yatejwe mu cyamunara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri avuga ko imitungo ye yatejwe mu cyamunara kuri miliyoni mirongo inani n'esheshatu nyamara igenagaciro ryari kuri miliyoni zisaga magana ane mirongo ine yabwiye ijwi rya amerika ko banki kimubaraho miliyoni zisaga magana abiri yabwiye ijwi rya amerika ko mu mitungo yagurishijwe banki yakubiyemo n'indi mitungo atari yadanzeho ingwate byose akomeza kubibonamo akarengane wamubaza niba yiteguye gutanga ikirego bundi bushya akavuga ko byaba bisa no guta umwanya kuko ntawabona yaregera nari nabiregeye yuko bateje amazu nabahaye bateza nayo ntabahaye Ah, ngeze mu rukiko bambwira yuko amazu ndi kuburana ngo nayubatse nyuma nyamara bambeshyera ko ntibaje no kuyasura nibura ngo barebe yuko ni amazu ashaje nta n'uwo batumye nabonye nta n'uwigeze nibura atanga icyo kirego cy'uko nubatse nyuma ariko bambwiye yuko nabyubatse nyuma numva nta kintu nakongeraho se nasubira mu rukiko nkajya kubaza iki naregera ndi Uwo- uwo naregeye n'ubundi niwe nzongera kujya kuregera duteguriye inkuru hagiye yatubwiraga ko inzu abamo nayo yatejwe mu cyamunara ku buryo uwayiguze ashobora kumusohora umunota ku wundi ehe bagira ubusa ijwi rya amerika muhanga mu majyepfo y'u rwanda Eric Bagirubusa urakenuye muri Kenya Raila Odinga yaraye ashikanye ibirego birimo ingingo zitandukanye zisigura igituma atemera ko William Ruto ari we yatahukanye intsinzi mu matora ya president abanyepolitike bari bahanganyemwo abahinga mu vya politike bamwe basanga Odinga mu kwitura ubutungane yafashe ingingo nziza abandi ahubwo bakabona inzira yafashe atariyo yari ikwiye ah, ku- ku- kwemera akemera bakabona ko yarakwiye kwemera ko yatsinzwe na iryo tana rimwe aremera ko yatsinze igihe cyose yagiye mu matora mugenzi wacu timu ishimwe yabajije dr joseph sebarenzi mwarimu muri kaminuza hamwe y'amerika akaba yarigeze kuba na perezida wa nama nshingamateka y'u rwanda ico we avyibazako numva ari uburenganzira bwe kutemera ko yatsinzwe cyane cyane ko itandukaniro ry'amajwi yabonye n'amajwi William Ruto yabonye byo koko birashoboka ko haba harabaye amakosa ariko biranashoboka yuko nyine Raila Odinga yatsinzwe itandukaniro rito cyane eh, urabona ko Ruto yabonye mirongo itanu ku ijana n'ibice mirongo ine n'icyenda hanyuma eh, Raila Odinga abona mirongo ine n'umunani n'ibice mirongo inani na bitanu rero itandukaniro rito cyane ku buryo koko birashoboka ko haba harabaye amakosa ariko biranashoboka yuko nyine Raila Odinga yatsinzwe ku buryo ni uburenganzira bwe eh, niba afite ibimenyetso nk'uko abivuga kwishyikiriza urukiko rw'ikirenga rukabisuzuma noneho rukazafata umwanzuro ko amatora yasubirwamo cyangwa se bakemeza burundu ko william ruto yatsinze amatora akaba perezida w'igihugu umuntu wavuga ko muri kenya hari demokarasi ashingiye ku kuba umukandida wari ushyigikiwe na perezida ucyuye igihe atsindwa ndetse bataranavugaga rumwe umukandida nawe ubwo ndavuga odinga akavuga ko nta muntu ushyigikirwa na perezida ukiri ku butegetsi utsindwa hagati y'abo bantu babiri ninde waba ari mukuri jyaho mbona hashimishije kuri kenya ni uko bari mu nzira nziza ya demokarasi baragenda batera intambwe ubundi ntabwo bisanzwe muri afurika ko umukandida ushyigikiwe na perezida uriho ko atsindwa kuba rero bibaye muri kenya mu by'ukuri birerekana ko kenya iri gutera intambwe eh, mu nzira ya demokarasi kandi nta nubwo ari icyo nta nubwo ari nicyo kimenyetso cyonyine gusa ahubwo wibuke ko no mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi eh, guhabwa amatora ya perezida uriya uhuru kenyatta ariwe perezida ashaka ko bamutora urwa kabiri icyo gihe na nabwo Raila Odinga yavuze ko ibyavuye mu matora atari ukuri icyo gihe urukiko rw'ikirenga rutegeka yuko amatora asubirwamo kandi perezida uriho Uhuru Kenyatta arabyemera barongera baratora Uhuru Kenyatta nyine aratsinda ariko kuba icyo gihe nabwo urukiko rw'ikirenga rwarafashe umwanzuro ko perezida uriho wari usanzwe ariho ko atari we watsinze amatora kandi uwo muperezida akanemera ko amatora asubirwamo ni ukuri ni intambwe ishimishije noneho ariko unasubiye n'inyuma nanone urebye mu eh, muri uriya mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi eh, n'ibihumbi bibiri na- na- n'ibihumbi na- ibihumbi bibiri n'umunani ko habaye induru nyinshi y'amatora habaho ubwicanyi bukomeye eh, bi- bi- bi- bikurikije ah, ariya matora ya perezida nanone uriya rero odinga yari arimo akayatsindwa eh, ariko akavuga yuko ah, kiwake ari yamwibye amajwi icyo gihe habaye ubwicanyi bubi ariko ubwo bwicanyi urabona ko butasubiriye mu matora yaje gukurikiraho ariyo uhuru yatsindaga ndetse umuhuru yiyamamaza ku bwa kabiri amatora bakayanga ko byabuyemo atari ukuri ntabwo hongeye kuba ubwicanyi bwabaye n'ubu ngubu nanone amatora yabaye ntibumvikana uburyo yabaye haba imyigaragambyo ariko nta muntu wishwe urumva rero mu by'ukuri kenya iragenda itera intambwe ku buryo eh, tutari dukwiye kureba gusa amakosa ahubwo twari turi kureba ko bari kugenda batera intambwe bajya imbere ku buryo ibindi bihugu byo muri afurika byari bikwiriye gufata urugero nko kuri kenya ukomeje kugusubiramo amatora yo muri bibiri na cumi na karindwi kandi niho nari ngiye kuganisha urukiko ruramutse rwemeje ko amatora asubirwamo nk'uko byagenze nyine muri bibiri na cumi na karindwi odinga agatsinda william ruto nawe akaza avuga ati ntabwo nemera ibivuye muri aya matora mashya kuko ninjye wari watsinze mbere amaherezo yaba yahe bibaye gutyo nta kuri eh, mu by'ukuri eh, ruto yaba afite icyo abaturage bazemeza nicyo kigomba gukurikizwa niba icyo kivuye muri ayo matora aricyo cyemejwe n'urukiko rw'ikirenga ni uko bigomba kugenda abantu bakwiriye kumenyera ko ibyo abaturage ba- bemeje binyuze mu matora kandi amatora ari mu bwisanzure ko bikwiriye kwemerwa noneho n'iyo urukiko rw'ikirenga bwa- narwo rwabyemeje bigomba gufatwa gutyo nta muntu ukwiriye kujya gushora abaturage mu ntambara ngo kubera ko yumva ko agomba kuba perezida ni ukuvuga ko abanyapolitiki bagomba gushyira inyungu z'igihugu mbere y'inyungu zabo ku giti cyabo mbere y'inyungu izo ari zo zose bakumva ko ineza y'abaturage niyo igomba kuza mbere iyi ni inshuro ya gatanu raila odinga yiyamamaza ndetse n'inshuro ya gatatu yanga ibyavuye mu matora icyemezo kizafatwa n'urukiko ari icyo mubona gishobora kuzakosora amatora yo mu bihe bizaza haba muri kenya cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange ntekereza ko bigenda bifasha eh, ku kuntu ubona umuperezida urimo ashyigikira umuntu uwo muntu a- agatsindwa ariko ndetse ukanabona ko itandukanye ry'amatora ritari rinini bikwereka ko hari ubwisanzure mu by'ukuri mu matora ku buryo rero kuba Raila Odinga yiyamamaje inshuro zose n'inshuro nyinshi niba abaye perezida tuvuge niba urukiko rwemeje ko amatora asubirwamo agasubirwamo noneho akaba perezida byaba ari byiza ariko niba atsinzwe akwiriye kugenda akaruhuka dore ko anageze no mu zabukuru afite imyaka mirongo irindwi n'irindwi nagenda aruhuke areke noneho uriya ruto ukiri ari mutoya ategeke n'abandi bazategeka mu gihe kiri imbere dr joseph sebarenzi umwarimu muri kaminuza hano muri amerika ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'amerika yego murakoze namwe
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igisata c'impunzi ubu naho ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr risaba leta ya tanzania kugabanya ibihano ku mpunzi z'abarundi bapfungiwe mu mabohero atandukanye mu ntara ya kigoma iri muri tanzania james drovin yakurikiranye ivyino nkuru ni mu nama hagati y'abarongozi ba haseri abacamanza n'abanyamategeko ba sentare hafi zose zibarizwa mu ntara ya kigoma iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma kuri uyu wa kabiri iyo nama yari ifatiye kurabira hafi ibibazo bihambariye abafungwa bafungiwe muri gasho zibarizwa mu ntara ya kigoma abatanzaniya abimukira badakurikiza amategeko hamwe n'impunzi mu bitigiri dukura haseri hafi impunzi z'abarundi majana abiri mirongo ine na batatu zifungiwe muri gasho zitandukanye mu ntara ya kigoma cyane cyane benshi bafungiwe muri komine kibondo igize inkambi ya nduta na kasuru icumbikiyemwo impunzi zo mu nkambi ya nyarugusu benshi mu bafunzwe bagirizwa amakosa atandukanye harimo gusohoka inkambi bitemewe n'amategeko ubugizi bwa nabi guhungabanya umutekano ubusuma n'indyane zo mu rugo uwaserukiye haseri muri iyo nama umutegarugori rehema musami we yasanga leta ya tanzaniya ikwiye kugabanya ibihano ku mpunzi zifungiwe mu gasho ni mu gihe no mu buhungiro bahabaye nk'abafungwa kubw'ibibazo ntangere wakimbizi ni sehemu ya wanajamii walioko mkoa huu wa Kigoma na huduma ambazo impunzi ni zimwe mu miryango igize intara ya Kigoma nazo iyo zikoze mabi zirafungwa nk'abandi gusa hase ihamagarira leta ya Tanzania kugabanya ibihano turazi ko hari n'abanyuruzwa kandi bitemewe n'amategeko turazi neza ko n'impunzi zihonyanga amategeko ariko dusaba ko bakoroherezwa sababu na wenyewe wanatenda makosa na wenyewe wanajikuta wako magerezani pia na ndio maana pia UNHCR tumeshiriki hapa kwa sababu tungetamani na wakimbizi nao wawe ni sehemu ya walengwa wa huduma hizi uwaserukiye leta ya Tanzania muri iyo nama bwana Joseph Njehore yavuze ko iyo nama yari ifatiye kurabira hamwe ibibazo bihambariye abafungwa no kugabanya ibihano harimo bamwe bamwe gufungirwa hanze y'igereza gusa ku bijyanye n'impunzi ku bwazo ntacyo yabivuzeko kwa upande wa mahakama na upande wa magereza tumeweza kukaa pamoja.
Twari mu nama n'abanyamategeko ba sentare, abacamanza, haser na polisi ijejwe gucungera abafungwa muri gereza. Bariko turarabira hafi ibibazo bitandukanye bihangayishije abafungwa mu ntara ya Kigoma, byinshi biboneka ko biriko birakemuka.
Hilo tumeweza kulijadili kwa pamoja na kufikia mwafaka.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta zivuga ko benshi mu bafunzwe banyuruzwa mu ijoro bagirizwa ubugizi bwa nabi, hama imiryango yabo ntimenye iyo bafungiwe mu gihe polisi igenewe gutwara abantu yagirizwa ku mugaragaro aha ni mu nama zitandukanye z'amazabereye mu nkambi ya nduta abajejwe umutekano ni igipolisi kandi turabemera tukumva umuntu kanaka bamutwaye kubaza bakavuga bati ntituzi igiro ry'uwo muntu turasabye nk'impunzi mudukundire amashyirahamwe mwaratwakiriye twarabishimye dukurikiranire neza abo bantu muduhumurize mutugire iyo baroye nka saa munani y'ijoro igitero c'abapolisi bambaye impuzu z'igipolisi n'imodoka y'igipolisi bagaca baza batwuguruza mu ijoro nayo nayo imaze iminsi ngwaye ariko umupolisi umwe yaratubwiye ati gare yabatwaye yaciye ngaha kimaze guca ngaha tibagiye kubazwa nta n'umunsi n'umwe arigera batubwira yuko abo bantu babaho ariko nk'uko uraba abantu baheruka kuzimira kwereye kandi abatetso aribo bajejwe kuraba abantu mu ikambi ariko mpaka n'uno munsi bakaba bataratubwira kweje nk'aho mbahatwa abantu batatu mpaka n'uno munsi abo bantu turamenya irengerero ryabo mu biti dukura mu biro by'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi impunzi z'abarundi mirongo umunani na batanu bo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barafungwa buri uko umwaka utashe bagirizwa amakosa atandukanye harimo ubusuma ubugizi bwa nabi injyane zo mu rugo no guhungabanya umutekano kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu ca Tanzania James Jovini ko bwijwi ry'Amerika
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ya nkuru nari naciye ku masonga nk'itangura yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abasirikare bakorera mu mazi eh, yegereye baturiye uno munsi amato y'abarovyi b'abaganda na bagenzi babo b'abanyekongo babafasha gucengetera ku mupaka wa kongo na uganda mu kiyaga citiriwe edward ariya sanka araduha inkuru irambuye amato agera kuri cumi n'atanu niyo yatwitswe kuri uyu wa kabiri n'abasirikare ba kongo bakora mu kiyaga edward hagati ya parike ya virunga kitanga umupaka n'igihugu cya uganda ibyo byari intangiriro ya operasiyo yo kurwanya uburobyi butemewe n'amategeko no gucengera ku barobyi baturuka muri iki gihugu ni ubuhe butumwa aba basirikare bashakaga gutanga letina koloneli john cyalondawa arasubiza ni mitungo ambayo ni amato atemewe kuroba muri iki kiyaga ntabwo ari amato gusa harimo n'ibindi bikoresho aba bacengezi bakoresha mu buryo butemewe n'amategeko yacu ya kongo abazongera kwibesha bagasubira muri ibi bikorwa tuzabahana nk'uko amategeko abisaba kandi tuzakomeza gutwika ibyo bikoresho tubereke ko kugura no gukoresha ibi bintu atari byiza iki kiyaga gitunze abaturage bagera ku bihumbi makumyabiri na bitandatu cyane cyane abatuye mu mudugudu wa vicumbi mu karere ka rucuru kimaze imyaka myinshi kicengerwa n'abarobyi badahawe uburenganzira no kwiyongera ku mitwe z'inyeshyamba za mayimayi bangiriza ibidukikije bikaba binatera n'imidugararo abashinzwe ibidukikije muri aka gace bashyigikiye iki gikorwa nk'uko josue mukura umwe mu bahagarariye abarobyi mu ishyirahamwe fekopeyiri yabibyiye ijwi rya amerika ibintu nibikomeza uku nguku twizeye yuko tuzongera ku mubare w'isamake muri iki kiyaga cyacu ebar kuko baramutse batwitse nanone no gufunga aba barobyi bibihebye tuzaba turinda aho amagi y'isamake aba kandi tukizera yuko mu mezi abiri cyangwa atatu umubare ukaba uziyongera cyane igice kinini cy'ikiyaga edward kiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo gifashe ibice mirongo irindwi ku ijana ahasigaye akaba ari igice kijya mu gihugu cya uganda inkuru twabwiwe n'ababimenyereye ivuga ko isamake zimaze kwiyongera kuko abagande barinda neza ibidukikije ikaba ariyo inzozi abategetsi ba kongo nabo bafite ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma
ali asanka darius arakotse mbere yuko duhana agahindukira ngende ndababwiye ko muri kawo kigali abatandukanye abayobozi abanyamuziki n'abandi batandukanye bakunze nyakwigendera ivan boravan bariko baramwibuka ivan boravan azoshingurwa ejo aho bukera i kigali mu rwanda ejo rya amerika tuzobabwira uko imihango yo kumushingura izogenda muri ano makuru muri make mu byo mwumvise harimo yuko amerika isaba abanyagihugu bayo bari kiev ku murwa mukuru wa ukraine kuhahunga kandi bidatevye amerika ifise impungenge ko uburusiya bushobora kuharasa amabombe menshi muri ino minsi ejo kuwa gatatu ukraine izoba iriko irahimbaza igihe giheze yikukiye hanyuma ku mugabane wa afurika intagondwa zitira idini rya kisilamu kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uno mwaka zarakajije ibitero mu buraruko bwa mozambique ubutungane bwa argentine bukaba busaba ko visi perezida wa repubulika ariwe madamu christina fernandez apfungwa imyaka cumi n'ibiri yagirizwa ahanini ruswa muri make mu y'ubutungane ijya nino ku isi sentare nkuru ya malaysia yemeje icese ko ibyaha n'ibihano wahoze ari umushikiranganji mukuru w'ico gihugu bimugumako mu karere k'ibiyaga bigari saida yamenyekanye ku izina rya haji akaba yahoze ari umutunzi akomeye mu rwanda nebagura cyane imikorere y'ihuriro ry'abikorera ibyabo mu rwanda avuga yuko atacoba ariko baramufasha muri bino bihe imitungo yiwe yatejwe camunara inkuru irambuye yiwe mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu ni ngaha rero duce dusozerera amakuru yo kuri uno mugoroba ni amakuru mwateguriwe mukaba mwashikirijwe na jowe diane ninahazwe nshimiye abatandukanye mwumvise amajwi yabo mu nkuru zabo zitandukanye baduteguriye mu karere k'ibiyaga bigari n'abagize uruhara ngaha washington dc kugira ngo ano makuru abashikire aho muri ko muratwumva muherereye muri bo harimo diodone cubahiro niwe twari kumwe muhinga bw'ivyuma akaba yarayifatikanije na ingenieur cornelius twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kugira umugoroba w'amahoro mu banki no mu byanyu mubandanye kuryoherwa n'ijwi ry'amerika mu ndimi zitandukanye murara hajyana hatajyana harari umwansi